ikaze rero mu biganiro n'amakuru tubafitiye uno munsi amakuru yacu reka tuyahere kuyagezweho mu karere k'ibiyaga binini tubifatiye muri irlande aho ico gihugu cemeza ko politike kwimukira mu bwongereza iri kwituma bimukira binjira ku butaka bwayo bagwira ku bwinshi icegera c'umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu michel martin yatangaje ko abenshi mu bimukira batinya kwimukira mu rwanda bavuye mu bwongereza binjira ku butaka bwayo baciye muri irlande yo mu buraruko irlande yo mu buraruko isanzwe yegukira ubwongereza ku rundi ruhande ubwongereza bwemeza yamara ko itegeko rishasha ryo kurungika abimukira bavuye muri ico gihugu mu Rwanda ryatanguye kugira impinduka kuko abimukira batanguye gutinya kuza mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Rishi Sunak yabibwiye televiziyo Sky News ikorera mu Bwongereza yari mubajije nimba koko ibitigiri vy'abimukira Irlande yemeza ko vyongereye atari ingaruka y'amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza muri ico kiganiro Rishi Sunak yagize ati Illegal migration is a global challenge, which is why you're seeing multiple countries.
Ikibazo c'abimukira baca mu nzira zinyuranyije n'amategeko gihanze isi yose, nico gituma mwumva ibihugu byinshi bikora amasezerano yo guhanahana abimukira. Ariko ikindi vyerekana ni uko uwo mugambi wagize ico umara, kuko abantu ubu batinya kuza ngaha. Bizogorana ko abantu baza mu gihugu cacu baciye mu nzira z'ibinywabi kandi bazi neza ko batari buhagume nico gituma rero umugambi wo kurungika abimukira mu Rwanda ari ingirakamaro
kuwa gatanu leta y'ubwongereza yari yavuze ko hakiri kare cane ko vyemezwa yuko ukwiyongera kw'abimukira muri Irlande gufitaniye isano n'iyemezwa ry'itegeko ritanga uburenganzira bwo kurungika bamwe mu bimukira b'ubwongereza mu Rwanda mu ndwi iheze muribuka ko ariho inama nshingamateka y'ubwongereza yemeza integuro y'itegeko ryo kurungika abimukira binjira ku butaka bwabwo biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko ni umugambi wiyamirijwe n'impande zitandukanye zirimo abategetsi bo ku rwego rwo hejuru mu ishamwe mpuzamakungu onu hamwe n'amwe mu mashengero ubwongereza aha bukavuga ko ibikorwa vyo kurungika bamwe mu bimukira bashitse ku butaka bwabwo biciye ku biri n'amategeko bizotangura kuja mu ngiro mu ndwi ziri hagati ya cumi na cumi na zibiri ijwi ry'amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo u rwanda rutangaza ko ivyagirije vya repubulika ya demokarasi ya kongo muri dosiye y'amabuye y'agaciro ya kongo mu ruganda nyamerika apo atashingiro bifise kongo yemeza ko sosiyete apo iza mu za mbere zikomeye muri amerika mu guhingura ibidandazwa vyayo birimwo amamashini nyabwonko amatelefone amasaha n'ibindi yifashisha amabuye y'agaciro yacukuwe ku butaka bwayo biciye mu nzira zitemewe n'amategeko kuwa kane w'ino ndwi ababuranira repubulika ya demokarasi ya kongo muri ino dosiye bemeje ko apo igura amabuye y'agaciro aba yacukuwe mu burasirazuba bwa kongo akagera ku butaka bw'u rwanda yavanywe ko ibimenyetso vyose vyerekana ingene yashitse muri ico gihugu imbere y'uko apo ica yifashisha mu rudandazwa ikorera ku isi yose madamu yolanda makoro avugira leta y'u rwanda kuwa gatanu w'ino ndwi yateye ivyatsi ivyo vyagirije vya kongo yashize mu rukurikirane ry'ico yise ivyagirije bitagira ishingiro kongo yifashisha kugira ngo ivugwe mu bimenyeshamakuru biciye kuri imwe mu masosiyete ya rutura ku isi ariyo apo yolanda makoro yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp dukesha ino nkuru ati ubu ni bumwe mu bubeshi bwa leta ya kongo bugamije gusamaza amakungu biciye mu kurementaniriza u rwanda sosiyete nyamerika apo yahakaniye afp ivyagirije yagirizwa aho yavuze ko inyishu yayo iri muri raporo yayo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mu gice yise amabuye y'agaciro mu matati ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi umenyeshamakuru sandra muhoza aheruka gufatwa akekwa ko ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwirakwiza urwango rushingiye ku bwoko vyemezwa n'abamuburanira ibi vyaha rero mu burundi bihanishwa igihano co gupfungwa burundu amashami mpuzamakungu akingira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru ku isi reporter sans frontiere na cpj avuga ko atewe impungenge n'ino dosiye ya muhoza inkuru tubaza pierre claver niyo nkuru nicyo gihano cya mbere gihambaye gitegekanirijwe umumenyeshamakuru kubera ibyaha parike nkuru ya bujumbura ikeka ko sandra muhoza yakoze n'ibyaha ubutungane buvuga ko uyu mukenyezi yakoreye mu ruhame ku rubuga ngurukanabumenyi rwa whatsapp ruhuza abamenyeshamakuru n'inzego za leta rwitwa burundi media ikibanza sandra muhoza afungiwemo cyamenyekanye mu ndwi iheze inyuma y'iminsi itanu akuwe ingozi n'abantu batamenyekanye dufatiye ku makuru aturuka mu muryango wiwe imbere y'uko atwagwa mu ibohero rikuru rya mpimba yabanje kuburanira mu mpisho muri parike ya bujumbura akuwe mu biro by'iperereza nk'uko ijwi ry'amerika ryabyiboneye kuri urwo rubuga umumenyeshamakuru sandra muhoza akoreye ikinyamakuru cyandika lanova burundi yashikirije icyumviro ku nkuru itari bwemezwe yari imaze iminsi ivugwa ko bamwe mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi boba barahawe imipanga yo kugirira nabi abatavuga rumwe nabo umwe mu bari kuri urwo rubuga yamubajije ati urafise ibyemezo utwereke nk'ingo nka zibiri canke zitatu zayironkejwe sandra nawe yishuye ati hmm, zitanu gusa oya reka ni nyinshi notanga uwundi yaciye yandika kuri urwo rubuga ati nibaza ko vyoba vyiza ababijejwe bakwegereye ukabaha amakuru akwiye vyofasha parike nkuru yamubwiye ko ibyo yakoze bihanwa nk'icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu gucanishamwo abantu no gukwiragiza urwanko rufatiye ku bwoko igihano gihabwa uwakoze ibyo byaha kirateye ubwoba ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru rsf sadibu marong atwara igisata cya rsf muri afurika yo munsi ya sahara kuri mikoro y'ijwi ry'amerika la détention que nous estimons arbitraire de la journaliste burundaise ati n'ifungwa ridakurikije amategeko na gato ikindi kiduteye amakenga menshi ni uko ibyaha akekwa ko bishobora gutuma afungwa ubuzima bwiwe bwose kubara akamara amaza kumumenyesha amakuru kandi n'ibyo yagirizwa atabyo yigeze akora niremeye ntanya gusa kuko wewe yashikirije icyumviro bisanzwe ku rubuga rwa bagenzi we ibyo ni ibyaha byama byegetswe kubo leta ishaka kunumisha cyane cyane abamenyesha amakuru ibaze namwe ntiyariko aranatohoza kuri ijya nkuru ariko agaca agerekwa ko intebe ishushe turabyiyamirije ibyo birego bikwiye gukugwaho umunyamategeko metre janvier bigirimana yabwiye ijwi ry'amerika ko amategeko y'igihugu arekurira umuntu gushikiriza icyiyumviro nawe coba kidahuye n'ivyo ubutegetsi bwifuza ahera ngaho avuga ko gufunga abantu kubera ivyiyumviro byabo biteye kubiri n'ingendo ya demokarasi n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu na cyane cyane ko ari ingendo ihonyanga ibwirizwa shingiro eh, kandi leta ikubahiriza eh, ivyiyumvira abantu bashikirije eh, kuko abantu bose ntibateza kwiyumvira co kimwe ntibateza gukomera amashi ibintu bimukira noneho ibi bintu by'uko abantu bashikiriza ivyiyumviro mu migwi barimo cyane cyane ibi vy'ubuhinga ngurukanabumenyi vya whatsapp canke ibindi n'ibintu bisanzwe kugera aho ntitubona icaha yari yakoze cotuma afatwa bunyuruzwe mugabo gufata yuko umuntu aca afatwa nk'umumenja nibaza yuko ari ingendo igayitse ingendo ituma uburenganzira bw'abarundi cyane cyane uburenganzira bwo kumenyesha amakuru bubandanya buhonyangwa umuyobozi w'ikinyamakuru ranova sandra muhoza akorera wewe yatanguye guterwa impungenge n'ifatwa ry'uwo mumenyeshamakuru pascal ndayisenga yemeza ko uwo mumenyeshamakuru yafashwe nk'unyurujwe aha niho komite mpuzamakungu ikingira abamenyeshamakuru cpj ihera mu kwemeza ko iryo fungwa rituma abamenyeshamakuru mu burundi bakora mu bwoba budasanzwe mudoki mumo atwara igisata ca afurika yo munsi ya sahara muri cpj yaganiriye n'ijwi rya amerika ari nairobi muri kenya yakoze icyaha ikihe yarenze ayahe mategeko bafite ibyemezo ibihe ibi ni iterabwoba ririko rirakorerwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba budasanzwe ni nk'aho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyuruzwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa mu matangazo ayo mashyirahamwe yashize ahabona aho asabire kugwa ry'uwo mumenyeshamakuru yibutsa ko asanzeyo ubundi mukenyezi mugenzi we floriane irangabiye wowewe amaze umwaka urenga afunzwe yakatiwe imyaka cumi bahuriye ku caha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu umunsi ni itariki Sandra Muhoza azoburanishirizwa ko mwidonido ntiramenyekana yamara amashirahamwe atanu aharanira agateka k'abamenyesha amakuru mu Burundi harimwo ikigo c'abamenyesha amakuru n'irihuza abamenyesha amakuru b'abagore hamwe rero na sendika y'abamenyesha amakuru muri ico gihugu bifuza ko ku munsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uhimbazwa mu ntango z'ukwezi kwa gatanu utosanga mugenzi wabo mu buroko Pierre Claver niyo nkuru ku bwijwi rya Amerika
iki cyumweru muri bungabunga ubuzima inzobere ziratanga impuruza ku ibura ry'amaraso ahabwa abarwayi ku isi ikindi uganda irimo gushyira umuhate muri gahunda zigamije kongera itangwa ry'amaraso muri icyo gihugu byongeye kandi zambia yo yatangiye itangwa ry'umuti mushya ugamije gukumira ubwandu bwa virusi itera sida izi nkuru nizo tugiye kugarukaho muri kiganiro bungabunga ubuzima cya none ndabasuhuje ndebujeniya mukankusi ndabashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri iki kiganiro bungabunga ubuzima guterwa amaraso bishobora kurokora ubuzima bw'umurwayi byaba bikozwe mu butabazi bw'ubuvuzi bwihutirwa mu kunganira ubuvuzi bwo kubagwa se cyangwa mu gufasha abarwayi babana n'indwara zidakira ishami rya oni ryita ku buzima w'imesi rivuga ko buri masegonda make umuntu umwe ahantu runaka aba akeneye guterwa amaraso nyamara abari munsi ya rimwe ku ijana ry'abatuye isi nibo bonyine batanga amaraso mu buryo buhoraho itangwa ry'amaraso ni igikorwa cy'ubukorerabushake itangwa ry'amaraso rikozwe inshuro imwe rishobora kurokora ubuzima bw'abantu batatu nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri leta zunze ubumwe za amerika abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko byinshi mu bihugu bikennye birimo n'ibyo muri afurika bigorwa no gukusanya no kubika neza amaraso agenewe abarwayi abanyeshuri ku ishuri ryisumbuye rya kororo i kampala baratanga amaraso mu kigo cy'agateganyo gikusanya amaraso cy'umuryango w'umusaraba utukura croix rouge julian mutonyi w'imyaka cumi n'umunani y'amavuko avuga ko kimwe na benshi muri bagenzi be yumvaga afite impungenge ko gutanga amaraso bizamugwa nabi ariko yabonye ntacyo byamutwaye
icyanteye umwete wo gutanga amaraso uyu munsi ni ukurokora ubuzima bw'abarwayi bari hariya barwaye indwara zinyuranye kugira ngo babashe kongera kubona ubuzima kandi kugeza ubu ndumva ameze neza nta ngorane z'ubuzima nagize nasimbuka nagenda nakora buri kimwe nshatse
umuryango w'umusaraba utukura ishami rya uganda uvuga ko abanyeshuri batanga nibura mirongo irindwi ku ijana by'amaraso akusanywa dora mbanya wigisha amasomo y'ubuvuzi bw'indwara zibasira amaraso avuga ko benshi mu banyafurika bagira ingingimira ku gutanga amaraso
abantu bisaba ngo kiba ari ikibazo kibagiraho ingaruka ubwabo kugira ngo babone guhaguruka bajye gutanga amaraso hari inkuru nyinshi z'ibinyoma zihuzwa n'igikorwa cyo gutanga amaraso hari abavuga ngo niba nguhaye amaraso urayatwara uyatwarane n'amahirwe n'imigisha byanjye ibyo bigatuma badatanga amaraso abandi baratekereza ngo ntange amaraso yanjye nyuma abantu bayahabwe bayaguze
ishami rya loni ryita ku buzima oms rivuga ko ku maraso aba akenewe buri mwaka ngo ahabwe abarwayi kuri uyu mugabane kimwe cya kabiri cyayo ariyo abasha kuboneka ubwo buke bwayo bugashyira ubuzima bwa benshi mu kaga mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu inzobere nyinshi zivuye mu bihugu mirongo ine byo muri afurika zahuriye i kampala ngo ziganire ku buryo hakurwaho ubwoba bwo gutanga amaraso bikongera itangwa ryayo
turimo turavuga ku mugogoro munini w'indwara wugarije afurika malariya turimo kubona indwara za kanseri ziyongera turabona indwara zibasira insoro z'amaraso impanuka zo mu muhanda ababyeyi babyara bagakenera guterwa amaraso ibyo byose birashyira igitutu cyinshi kuri serivisi z'itangwa ry'amaraso mu gihugu
abitabiriye iyi nama bemeranyije koroshya uburyo butekanye bwo gukusanya no kubika amaraso ahabwa abarwayi
abantu batanga amaraso dufite baracyari bake turashaka kureba uko itangwa ry'amaraso ryaba mu buryo buhoraho ntuyatange rimwe ubikore uhozaho avuga ko abategetsi b'inzego z'ubuzima mu nama ya kampala bemeranyije gusobanurira abaturage kurushaho ibijyanye n'itangwa n'iterwa ry'amaraso abitabiriye iyi nama kandi bemeranyije kugabanya impamvu zitera ikenerwa ryo gutera abarwayi amaraso baharanira gukumira indwara n'impanuka zo mu muhanda mu bihugu byabo
muganga cynthia cemonge ni umunyamabanga mukuru w'ishami rya afurika y'uburasirazuba mu muryango mpuzamahanga wita ku bushakashatsi n'isuzuma ry'indwara aratuganiriza ku mbogamizi zugarije itangwa ry'amaraso ndetse n'icyakorwa mu kongera ingano y'amaraso agenewe abarwayi mu bigo by'ubuvuzi
to blood donation it consists of a voluntary act of giving blood to be used for transfusions gutanga amaraso rero ni ibikorwa biba ku bushake hatangwa amaraso agenewe guhabwa abarwayi bayakeneye cyangwa akoreshwa mu bundi buvuzi iyo utanga amaraso ageze ahatangirwa akenshi aho aba ari ku kigo gitangirwaho amaraso hari urutonde rw'ibibazo abazwa kugira ngo harebwe niba yemerewe kuyatanga ibyo birimo kubazwa imyaka igomba kuba iri hagati ya cumi n'umunani na mirongo itandatu n'itanu tureba ku buzima rusange bw'ugiye gutanga amaraso ugomba kugirwa ibanga kuva ahasuzumirwa ko yemerewe kuyatanga kugeza ku ntambwe ikurikiraho mu gihe yujuje ibisabwa naho ayo maraso arafatwa agakorerwa isuzuma ryisumbuyeho impagarizi z'amaraso y'utanga kandi zirafatwa ngo isuzumwe zibashe kuzahuzwa n'uwayakenera amaraso umuntu atanga aba ari mililitiro magana ane na mirongo itanu mu gihe kiri hagati y'iminota icumi na cumi n'itanu nyuma yo kuyatanga ahabwa ibimufasha kwisubiranya ngo umubiri ubashe gusimbuza yangano y'amaraso yatanze ikindi bitwara iminota hafi makumyabiri ngo twizere ko uwatanze amaraso akomeye nta kibazo afite iyo amaze kugenda inzira yo gusuzuma amaraso yatanze harebwa indwara zandura nka virusi itera sida hepatite b hepatite c mburugu iratangira ahari naho iyemezwa rya kabiri ryo kuba amaraso yemerewe gukoreshwa rikorerwa hakemezwa niba amaraso yatanzwe yahabwa abarwayi aho akenewe dufite ikigo cy'igihugu cya kenya gishinzwe itangwa ry'amaraso ari nacyo kiyobora izo gahunda kikagena n'imirongo ya politiki ikurikizwa n'ibigo bitangirwamo amaraso dufite ibigo bitandatu byo ku rwego rw'intara muri kenya tukanagira n'ibigo shami bigera kuri makumyabiri na bitanu binyuze muri izo nzego rero ikenerwa ryo gutanga amaraso riratangazwa kandi n'aho amaraso akenewe ku barwayi akagenda ahagezwa mu myumvire yanjye impamvu dukwiye gutanga amaraso ni uko kuba dufite ingirabika zigira igihe runaka cyazo cyo kubaho dukwiye guharana amaraso mu bubiko yo guha abarwayi kandi hagendewe ku mabwiriza ya oms dukeneye nibura mu bubiko bwacu bw'amaraso ashobora guhabwa abaturage bangana n'ijanisha ryo kuva kuri umwe kugera kuri batatu ku ijana by'abaturage bose b'igihugu ibyo bisobanuye ko mu bigo byacu dukwiye kuba dufite udupaki tugera ku bihumbi magana atanu na mirongo itanu kugeza ubu urwego rwo hejuru twigeze kugeraho mu bigo bitangirwamo amaraso hari mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani nyuma y'ituriswa ry'ibisasu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe twageze kuri mirongo ine ku ijana by'amaraso aba akenewe rero turacyafite urugendo rurerure turacyafite icyuho kinini bijyanye n'icyo amabwiriza ya oms asaba byumvikane rero ko dukeneye abatanga amaraso byumvikane rero ko dukeneye ko abatanga amaraso biyongera ku nshuro nyinshi zishoboka ab'igitsina gabo nibo babasha gutanga amaraso cyane abo bemerewe inshuro enye mu mwaka hanyuma ku b'igitsina gore bitewe n'imihango ngarukakwezi bo bashobora kuyatanga inshuro eshatu mu mwaka ikindi ku bagore bitewe no gutwita no konsa gutanga amaraso bari muri ibyo bihe byombi ntibyemewe kabone n'ubwo bo baba bashaka kuyatanga usanga rero mu batanga amaraso dufite higanjemo ab'igitsina gabo ugereranyije n'ab'igitsina gore
raporo nshya ya onu igaragaza ko umubare w'abana bapfa batarageza ku myaka itanu y'amavuko wagabanutse cyane mu mateka y'isi
itsinda rihuriweho n'amashami ya loni ryiga ku mpfu z'abana rigereranya ko iz'abatarageza ku myaka itanu ku isi zagabanutse ku kigero cya mirongo itanu na rimwe ku ijana kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri byinshi mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buringaniye byarenze kuri iki kigero bigera ku igabanuka rya mirongo irindwi na gatanu ku ijana ibyo birimo kamboje malawi n'u rwanda muri raporo nshya yaryo itsinda rihuriweho n'amashami ya loni ryiga ku mpfu z'abana rivuga ko iri terambere rishoboka mu gihe amikoro yashyizwe mu buryo buhagije muri gahunda z'ubuvuzi bw'ibanze zirimo ubuzima bw'umwana n'imibereho myiza ye ariko ibyavuye muri ubwo bushakashatsi bigaragaza ko nubwo hatewe iyi ntambwe abana bagera kuri miliyoni eshanu bapfuye batarageza ku myaka itanu y'amavuko kimwe cya kabiri cyabo bakaba bari impinja ubuzima bw'abarenga miliyoni ebyiri z'abana n'urubyiruko bafite kuva mu myaka itanu kugeza ku myaka makumyabiri n'ine nabwo bwagiye imburagihe nyinshi muri izo mpfu zabaye muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara no muri aziya y'amajyepfo hagendewe nk'uko ibintu bihagaze ubu ibihugu mirongo itanu n'icyenda ntibizabasha kugera ku muhigo w'intego z'iterambere rirambye mu bijyanye no gukumira impfu z'abana batageza ku myaka itanu kandi kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu miliyoni zigera kuri mirongo itatu n'eshanu z'abana bazaba barapfuye batarageza ku isabukuru yabo y'imyaka itanu ibi ahanini biraterwa n'indwara zakabaye zishobora kwirindwa cyangwa se kuvurwa nko kuvuka imburagihe ingorane zo mu gihe cyo kubyara umusonga impiswi na malariya inzobere zivuga kandi ko benshi mu bapfa baba bashoboraga kurokorwa binyuze mu kubona ubuvuzi bwiza bw'ibanze n'izindi gahunda zitwara ikiguzi gito nk'inkingo gusuzuma no kuvura indwara zo mu bwana
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo tagisi tagisi ya grand lac
abakiriya twageze ku mupaka kombo tagisi irabashimira kuba abakiriya beza kandi ndabifuriza n'urugendo rwiza kubera ko mucyagenda uburiro muze tugende mbawe n'amavalisi yanyu hano inyuma murakoze kabisa ahubwo shoferi ningera ku mupaka ngarutse nzaguhamagara uze untware kuko nta yindi tagisi iruta kombo tagisi pe nta kibazo nta kibazo kira amafaranga yawe kira ngaya yewe aruzuye madamu wibagiwe kwishyura ntusubize mu kanwa kawe nta soni ndi madamu wawe waho mpamagara ese wa mudamu we ko mu kanya wari uri mutaraga ufashwe n'ibiki nandeke none se madamu urakomeje ndekurira ibarizo ngi ntabwo ari lifuti nakuwaye kera nizi ko wibagiwe kwishyura nyishyura nyishyura amafaranga yanjye ibarizo yanjye kuri kurayifata ndekurira ariko wa mugore we no wowe
muntara uyu mushoferi wa muri seruganda aranyishe arantembaga je none ndabira uruno rwanjye ruravunitse munamare baje ndabira ibintu urabesha wa mugore we ngerageze no gukuraho ntunyibutse n'ibyo wamye uri kurakora mu modoka mu rugendo rwose wamye uri kurandesha nanse kukumviriza utangura kumbwira nabi si byo wa mugabo ibyo bintu byo kuguteruta ntabyo nabonye pe ese ibyo bintu urimo koko biraganaheye madamu ariko wa mugabo we ntuzi aba bantu bo muri seruganda ibintu badukoreye nico gituma uri kuravuga abo ni bande uri kuvuga abo ngo baba ngo twebwe bande twebwe impunzi z'irusange none twahungiye ibugo ari kubera iki si kubera mwebwe inzigo yanyu n'ikibi canyu kibuzuye mwebwe ba seruganda mwahinduye inzira ry'uruzi rwo mu karere rugaca iwacu rukaza rugatwarira ibintu n'abantu bagapfa kubera mwebwe madamu ngo kuyobya uruzi ibyo bintu uvuga koko urabyumva neza ico tumva n'igi iki urazi ikibi c'aba bantu bo muri seruganda wewe n'inkuba boyimanura none tubaye mu ibarabara tubuze aho tuba tutigeze tuba mu mazi twebwe urese ngiye mpuriye n'ibyo bibazo kuburi wo muri seruganda birahagije amakosa yanyu n'ayawe na wewe kuba mba ku musozi nawe wumfisemo uruhara ariko se madamu yego wagize ibibazo birumvikana ariko ntabwo ariyo mpamvu yo kutishyura imodoka gutwaye kandi wayinjiyemo uzi uko atari n'ifuti urahamye kuko ko abantu ba seruganda bafite ubushobozi bwo gufata uruzi uko rwakabaye bakaruyobya myumvire uyu muntu ahubwo we guta utabizi n'abarozi ariko se wa mugore kandi ibyo ni kuva na kera narindi abantu b'imuhumuro mwe mwabaye gute ndumiwe ahubwo wewe ingena umuntu w'imuhumuro ushobora kwifata ukavugira umugizi wa nabi nk'uyu unye wa seruganda ariko madamu yefite izina ntushaka ko nari kubwira
ni igiki tutazi aha mu karere kose ko mwebwe abantu bo muri seruganda rimwe muteye akaja akajagari muzane ibiza byose mada uretse no gukabya ahubwo rwose uri kurengerera wa mugore we ayo magambo uri kuvuga arimo imvugo yambura abandi ubumuntu ariko nze simanyi n'oyo omukazi ekizibu kyalina bwaba alina ekizibu kye munnaye tonetako bizibu byo leka neewaffe naye waliyo emyuzu olumva emizu yose byaragiye nakyo iwanyu reka kubesha ntusubire abirusanga gusa nibo byakoze ko nitwe twasamburiwe ariko se mbada gukomeza kumuca mu ijambo warimo kuvuga ntiwakwihangana nawe akatubwira newaffe olugi lwaluzuye olumva mukuzo nange nkaza hano ebuku
manyina ntakubeshe ariko kandi ari kuvuga ko nawe uruzi rwabasengeye oya ntumwumvirize aratubesha woba impunzi gute hanyuma ugatwara tagisi y'ibugo none se niba narabonye amahirwe nkabona akazi hano ebugo madamu madamu rero rwose nawe uko ubyumvise hari ibibazo byinshi byatewe n'ubwo butaka bwatengutse bugatwarwa n'uruzi kandi urabona ko byose biterwa n'uruhande umuntu ahagazeho ubu se ntubyumvise ko atari abanyarusange bonyine bagizweho ingaruka n'iyo myuzure madakoko none urumva jewe sinari bwumve iyo nkuru y'uko nabo batwawe urumva ntabyo narinzi ngayishyura amafaranga ya tagisi y'abandi rero ahubwo yishyura dore da
cyari ikiganiro kombo tagisi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo tagisi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
ibaye myinshi rwanda warahekuwe nubwo hari abakigutoneka rwanda humura ntacyo uzabahaye muwo twibuka hari ababyeyi bacu abavandimwe twabuze twabaye imfubyi tukiri bato ariko turiho imana iradukomeje se w'imfubyi zose iradukomeje mu biganza byayo
twibuke kandi abari inshuti zacu bishwe bashinyaguzi yeye turarokoka dukunde u rwanda dufate ingamba zose jenoside yakorewe abatutsi ntizongere kubaho ukundi
wibuke mwibuke tuzirikane abavandimwe bacu jenoside yakorewe abatutsi yatumazeho imiryango bava mu icuraburindi